murumva ijwi rya amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru turayahera ku yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru leta y'u Burundi yaraye ifatiriye imitungo yose y'ikigomezo shalom kiri mu ntara ya ruyigi inasohora abana b'imfubyi barenga makumyabiri babagamo iki kigo cyashinzwe na margarete baranketse ubu kimuriwe mu rwanda kubera uwagishinze yahunze ubutegetsi buriho mu burundi leta ivuga ko yafashe umutungo w'ushinjwa kugira uruhare mu ihirikwa ry'ubutegetsi ryapfubye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ikigo yabwijwe rya amerika ko bibabaje kubona imfubyi zitagira icyo zishinjwa zisohorwa mu kigo ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru amakuru dukura mu ntara ya ruyigi akemezwa n'ikigomezo shalom citaho imfubyi kuva ku munsi wa kane gushika kuri uyu wa gatanu buramatari w'iyo ntara ari kumwe n'umushikirizamanza mukuru wa repubulika mu rugigi abajejwe igipolisi n'iperereza bagiye gufata amatungo yose y'ico kigo ari ku mugwa mukuru wa rugigi amazu yafashwe agizwe n'ibitaro irerero ry'abana b'imfubyi n'abafise ubumuga bwo mu mutwe amashure microfinance yatanga ingurane imirima amararo y'ibitungwa n'ibindi abo bana barasohowe inyubakwa nazo zishyirwako amagufuri ibikoresho birimwo imodoka navyo bijanwa kubikwa ku biro vya sentare nkuru ya rugigi ubu abo bana b'imfuvyi barenga mirongo ibiri bakiriwe n'imiryango itandukanye ku mugwa mukuru wa rugigi ubuyobozi bw'intara ya rugigi busigura ko hafashwe amatungo y'umuntu ari ku rutonde rw'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uwo nawe n'umupfasoni margarite barankitse yashinze icyo kigo barankitse atera ibyatsi iyo nyifato bononye ubuzima bw'abantu gusenyura ibintu n'ibyari bya leta byari iby'abanyagihugu abana b'imfubyi bari bafashijwe n'umutima mwiza w'abantu ukaza kubangaza mu nzu utaba utabubakiye mu itongo ritari n'iry'iwawe ukababuza no guca igitoke none ni mezo sharomu yagize iki ibyo bicumuro kwitiranya maragarita barangitse n'ishyirahamwe mezo sharomu biratandukanye kuko ishyirahamwe mezo sharomu yaraba agateka k'abo bantu none abo bana ni abandi ni ab'igihugu bahana buhana maragarita barangitse barambanye nibyo narangaye none woca wangaza n'abana biwawe kuko bajya abana erega bari abana b'igihugu barankitse ahamagarira bahora bafashwa n'izo nyubakwa nk'amashuri n'ibitaro ko ari bo bokwitwara hamwe n'amashirahamwe yigenga aharanira agateka kazina muntu we bavuga ko ibyo ari bya bihanwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi icyo ni cyo bita kirime kontori manite ibyo o nibaza ko ari iya sentare mpuzamakungu igwanya ubwicanyi witwarire intwaro y'abantu ubitwarira kwa ndegano urabona bajya baragira buke buke abarundi banuma hanyuma ugasanga igihugu mengo cubarawe ko n'urupfu abantu ukamengo tugenda turi biziga hanyuma tukanuma ejo bagaca ururimi umuntu tukanuma ejo ugasanga imibyimba tukanuma bakaguma bavuga ngo ibara riraguye ibara riraguye nayo ryaguye kuva kera abantu basemerera uwo mufasoni ari ku rutonde rw'abarungikiwe imitahe mpuzamakungu kubera ibyaha leta y'u Burundi ibagiriza ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abo mbere n'abarankitse arimwo barahamagawe ko bokwitaba ubutungane i Bujumbura mu ntango z'ukwezi kuza namubaje nimba zo kwitaba canke akarungika umushingwamanza kugira ngo azoshikirize n'ico yita ihohoterwa ryakorewe abo yarareze sinitaba umutahe ariko ikibije nagiriye ahubwo niyitaba imitahe tuzomuka si ahantu umuntu yoba yigira mweranda ikintu kibi jewe n'amaragarita barangitse atari ciza nagiriye bajya abantu nigikino banaragize narabubakiye ibitaro narabagiriye amashuri narabagiriye ibanki ngo ingwe igutwara igitungwa ikagutanga gukuraka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ico kigo mezo shalom cimuriwe mu rwanda ubu gifasha impunzi z'abarundi cane cane kwiga no gukora imigambi mito mito yo kwiteza imbere pye clave niyo nkuru kigali kubwijwi rya amerika amashyaka akorera mu burundi ntabona kimwe uko abarwanashyaka bayo babanye cyane cyane urubyiruko mu gihe hasigaye amezi ane gusa kugira ngo amatora abe ishyaka sendedefite dore ku butegetsi ribona ko abanye neza ugereranyije n'ibindi bihe iyo hegereje amatora ariko sena leta avuga rumwe n'ubutegetsi rikavuga ko leta n'amashyaka bitavuga rumwe bitabanye neza inkuru ijwi rya amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu burundi turagezwaho na desire hatungimana mu gihe hasigaye amezi ane gusa ngo ikiringo cy'amatora ya mbere y'umukuru w'igihugu ay'abajenama b'amakomine hamwe n'abashingamateka atekanijwe itariki ya mirongo ibiri z'ukwezi kwa gatanu uno mwaka ngo ashike imigambwe ntihuriza ku cuka kiri ku rubuga rwa politiki umugambwe seneri urongowe na agatongwasa utavuga rumwe na leta ubona ko rutifashe neza mu kiganiro umuvugizi w'uwo mugambwe terence nayimana yatanze kuri amwe mu maradiyo akorera bujumbura afatira ku ihagarikwa ry'abanywanyi babo ugukubagurwa bibandanya kwibonekeza hamwe no kubuzwa gukora amanama ahantu bakaruriwe nko mu ntara ya ngozi hari abantu barenga mirongo umunani bafunzwe kubera ingingo yafashwe mu ntara ivuga yuko kizira ko hari umuntu umunywanyi w'umugambwe senel ava mu ikomine akaja mu yindi agiye gushikira ibikorwa by'umugambo vyahabereye mu ntara za kayanza abantu bafunzwe bagiye barafatwa mu buryo nka bene ubwo ni benshi ibindi biboneka cyane n'ivyerekeye kutihanganiranira gukomeye cyane gusanga abantu barakubitwa abandi bagakomeretswa twavuga ko nk'abantu baheruka no kuraswa ku murango izuba riva mu ntara ya ngozi muri komine ya kiremba hama kandi tukabona n'abanywanyi b'umugambwe cnl baza barategegwa hamwe bavuye mu bikorwa by'umugambwe handi bavuye mu manama bagafatwa bagakubitwa bagafungwa naho biri uko umugambwe cndfdd uri ku butegetsi ubona ko byifashe neza cyane ugereranyije n'ibindi bihe by'amatora amaze kuba mu gihugu umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe evariste ndayishimiye avuga ko abanyamigambwe bose batekaniwe kandi ko bigaragaza ko amatora azogenda neza n'igitangaza mbere biriko biraba koko kera siko vyahora biriraba ingene ubu hose baratekanye abantu bari ku bikorwa bariko barakora turanezerwa cyane iyo hageze ugasanga barakoze ibintu bibi ubutungane buba bwabibonye abajejwe intwaro abapolisi abajejwe umutekano usanga babonye ukoze ikibi ntayitirirwa umugambwe ahubwo yitirirwa ko yakoze ikibi kandi jewe nico gituma mbere mfise icizere kinini cane kirenga ijana kw'ijana ko amatora mu burundi azoba meza kuruta ari bwabe yose muri iki gihugu cyacu kuko biraboneka nanone mwari bwabonaho tugeze mu matora abantu baba ariko barahunguka kare wabona bahunga none ubu barahunguka kera hageze amatora wabona umenga abantu bose imitima iri mu kirere none ubu bose bibereye ku bikorwa umenga mbere ntibisanzwe nyine kandi biranezereye cyane ubu rero turatawe kubona ko mu burundi twamenyereye demokarasi uretse ko umugambwe seneri utemeranya na sendedefidede ku bijanye n'umutekano ku rubuga umuvugizi w'umugambwe seneri atewe amakenga n'ibikorwa by'urwaruka ruri mu mugambwe sendedefidede imbonerakure zidafitiye ububasha ikintu kibanza gutera amakenga ni uko uburyo bahagarikwamwo nabo bitwa kuba bakoze ivyaha iyo bafashwe n'imbonerakure nibaza ko amategeko y'igihugu ataho ubwo rwego ruzi ku buryo ruza gufata abantu hariho inzego zibijejwe nk'abantu bawe bafashwe nko muri komine nyabiraba aha mu ntara ya bujumbura ejo hahise babagirije ko bari mu nama ariko bafatiye mu nzira bariko barataha nk'abo rero zomba bagiye mu butungane bakabagiriza ikindi cyaha mu mugambwe sa wa nyafurodebu babona ko ukutumvikana kwibonekeza mu banywanyi bato bato bahurikiye mu migambwe uwurongoye pierre clave nahimana mu nama y'indongozi z'imigambwe hamwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iherutse kubera mu ntara ya kayanza yasabye ko hogwizwa inyigisho kenshi na kenshi abarongoye imigambwe hejuru canke abarongoye administration abatwari bo hejuru ibujumbura usanga nkumburi bashobora kumvikana naho bataba basangiye imigambwe barashobora kumvikana iyo bahwanye ugasanga barabana ryiza ariko urabye hariya ku misozi bariya bari ku misozi usanze batandukanye ku migambwe usanze nkumbure abategetsi bariya twita abategetsi bo ku mitumba bo mazone mu makomine usanze nkumbure badasangiye imigambwe nabo bandi usanga bameraniye nabi ibyo turamaze kubyumva henshi abo rero nkumbure naho turiho turasinya ibi ngaha twumvikanye yuko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati hamwe na seni budufasha bakaza kubyigisha hariya hasi muri bariya nyine nabo kugira babyumve twese n'imigambwe twiyemeje yuko dutegereza kuza kubyigisha kugira ibi dushyize ku mukono babyumve na bene bashobore kubigenderako nabo bitagenze gutyo ntacyo twaba dukoze mu migambwe mirongo itatu n'itandatu yemewe n'amategeko gukorera mu gihugu uretse mugambwe senere ari nawo usa n'ufise igihagararo kinini ku rubuga rw'amatora yimirije mu itavuga rumwe na leta imigambwe nka iprona apdr frode bunyakuri fnl isa n'iyegamiye mugambwe sndedfdd uri ku butegetsi ivuga ko itidoga ku mubano yindi ntaco ibivuga ko hagati aho imigambwe ine ariyo sawanya frodebu ipd zigamibanga apdr hamwe na frodebu nyakuri niyo imaze gutanga abakandida bazitoza ku kibanza c'umukuru w'igihugu ayo matora y'umukuru w'igihugu ay'abajenama b'amakomine hamwe n'ay'abashingamateka akazotangura itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa gatanu akazokurikirwa n'ay'abakenguzamateka ku itariki mirongo ibiri z'ukwezi kw'indwi ay'abahanuzi abakuru b'imitumba hamwe n'ab'amakaritiye nayo azoca ahereza ku itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi k'umunani uyu mwaka kugeza ubu umugwi seni utunganya amatora nuratanga igitigiri kanuni c'abazitabira amatora abantu bakazotorera mu bibanza biyandikishijemwo navyo bikaba biharurwa ibihumbi bitatu n'amajana umunani n'indwi ku bijanye n'abazo kwitaba amatora bari hanze y'igihugu nta muco uratangwa kugeza ubu akaba atandorerezi z'amatora mvamakungu zemewe umugwi seni wasabye amashyirahamwe akorera mu gihugu yifuza gukurikirana amatora kubimenyesha akanerekana aho azokura uburyo bwo gukora icyo gikorwa inshuti muduteze amatwi tugeze mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe washyize urushinge rwa radiyo yawe ku ijana na kane n'ibice bitatu fm iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko musanzwe mubimenyereye ikiganiro ejo mugikurikira mu masaha nk'aya roger niyigena ahagarariye iki kiganiro nawe mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma njye mujye kubana muri iki kiganiro nitwa nicole gira neza iyo urebye mu muryango usanga ababyeyi bakora cyane ngo babashe guha abana babo ibyo bifuza birimo kubahahira kubishyurira amashuri ngo babashe kwiga ndetse n'izindi nshingano ababyeyi bafite ku mikurire myiza y'abana babo abana nabo uko bagenda bakura bagenda bahererekanya izi nshingano kugeza nabo bagize imiryango yabo mu kiganiro ejo cy'uyu munsi wakibaza utese tugiye kuganira kuki uyu munsi tugiye kuganira ku minsi mikuru isoza umwaka ya noheli na bonane ariko twibanda ku bantu bajya gusura imiryango yabo gusa mu gihe cyo kwizihiza iyi minsi mikuru turaza kumva umubyeyi uvuga ko ababazwa n'uko abana be batajya bajya kumusura bibuka kujya kumusura gusa ari uko iminsi mikuru yageze turaza no kumva abaturage batandukanye bo mu mujyi wa kigali twumve nabi icyo babivugaho ese ni ukubera iki mu yindi minsi isanzwe batajya gusura imiryango yabo turakomeza kandi twumva abaturage batandukanye ubwo twaganiraga nabo bari kwitegura urugendo rwo gutaha bakajya gusangira iminsi mikuru n'imiryango yabo ese kwizihizanya iminsi mikuru n'imiryango yabo bivuze iki mu buzima bwabo nimujye kure ya radiyo zanyu ikiganiro mu buryo burambuye ni mu kanya
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
kugira umuryango ni kimwe mu byiza imana yaturemeye kuko mu muryango ariho usanga twese tuvukira tugakurira ndetse natwe tukayagura tugashinga imiryango yacu iyo urebye kuri ubu usanga umwanya abantu bamarana n'imiryango yabo ari muto bitewe n'uko turi mu isi y'iterambere aho usanga ibintu byose byihuta ababyeyi bagomba gukora kugira ngo babone ibyo batungisha abana babo abana nabo bagomba kujya mu mashuri bakiga bakarangiza nyuma yo kurangiza amashuri nabo bagashaka imirimo bagafasha ababyeyi babo mu kuba bakiteza imbere ndetse igihe cyagera nabo bakajya gushinga imiryango yabo ibi ni byo bituma akenshi bamwe babura umwanya wo kujya gusura imiryango yabo bakajya kubasura mu gihe cy'iminsi mikuru gusa nyiramagwanda anastasia ni umubyeyi w'abana barindwi kuri ubu afite imyaka mirongo inani n'itatu y'amavuko akaba atuye mu karere ka rwamagana mu murenge wa rubona yaganiriye na mugenzi wacu marie claire isingizwe amusanze aho atuye maze amuha ubuhamya bw'uko abanye n'abana be mu gihe ngo bibuka kumusura mu gihe cy'iminsi mikuru ese ibi byaba bimugiraho ingaruka ku mibanire ye n'abana be reka tumwumve
yewe ntibarutse abana icyenda ariko nyine babiri baratabarutse hasigaye barindwi
ndetse muri abo bana barindwi se muraturanye hano mu murenge wa rubona reka reka ntabwo ubutse twaba tukiri kumwe mwana we barashatse bajya gushaka ubuzima barataraye nta mwana n'umwe duturanye aba bana se bajya bagusura kunsura se mwana wanjye bajyaga baza bansura ariko ubu ntibaheruka keretse mu minsi mikuru nibwo umuntu ababona ngo barashakisha ubuzima muragira uti mu minsi mikuru nibwo umuntu ababona ariko ndabona iki gihe turimo ni igihe cy'iminsi mikuru iki gihe baragusuye se kuri noheri haje umwe abandi ngo bazaza mu bunani cyangwa se ntibaze na nyuma yaho ko ntarabibara se ntarababona mwana wanjye ese mukecuru kuba abana bawe bibuka kugusura mu gihe cy'iminsi mikuru gusa hari ingaruka bikugiraho umvara ise wabo yarapfuye ansigira abo bana nibo bakagombye kuba umugabo wanjye none se kutansura mwana wanjye wowe uri umubyeyi nkanjye byagushimisha kandi nanjye nk'uko ubireba ndi umukecuru utagira uwo tubana wundi yego uretse uyu banshakiye wahirira inka ariko umwana wa mba nkeneye no kubona abana banjye mukecuru dusangize nk'ubuhamya bwawe se ibyo kugusura mu minsi mikuru byatangiye ryari niko byahoze cyangwa bije vuba dusa nk'udusangiza ubuhamya bwawe n'imibanire yawe n'abana bawe reka reka n'iyi mico igenda ihinduka kera barazaga rwose abana bakansura abana bakaza bakanganirira abana nk'ababona ariko uko iminsi igenda ihinduka ngo baba bashakisha ubuzima baba bari muri ibyo ngo baba bashakisha nabo si nkibabona ariko kera siko byahoze mwana wanjye none se mukecuru ibyo ngibyo bikugiraho izihe ngaruka mu mibanire yawe n'abana tubwire muri make uko byifashe hose nakubwira ngo iki urukundo nyine rurakonja urukundo se mwana wanjye ko kuva na kera bavuga yuko ifuni bagara ubucuti ari akarenge none ukaba ubona ntababona aribo ndeba aribo se yansigiye mwana wanjye nkakora ibishoboka bakiga urumva ngewe byanshimisha nyine mbura uko ngira ariko si ukuvuga yuko binshimishije ubu mu bana bawe hagize uri kutwumva aka kanya gira icyo umubwira ntamubwira iki kindi se urukundo rwose na mwankundaga n'urwo nabakunze ni mu rugarukeho njye mbabona nimwe amaboko yanjye nimwe ibyishimo byanjye nababwira bakisubiraho bakajya bandeba turi kugana ku musozo mukecuru ugira inama ugira urubyiruko ndetse n'abandi bari kumva iki kiganiro bagifite wa muco wo kwibuka gusura ababyeyi babo mu gihe cy'iminsi mikuru gusa nabwira abana bumva bumva abana bubu yuko bakwiriye kujya basura ababyeyi nabo baba babakeneye turamushimiye cyane uyu mubyeyi wadusangije ubuhamya bwe agira ati burya ifuni bagara ubushuti ni akarenge yagarutse ku kuba abana be bose bahugira mu mirimo yabo bakirengagiza ko bakabaye bamuba hafi bakamusura ikindi kandi ngo aba akeneye no kubabona abana be bo bibuka kujya kumusura mu gihe cy'iminsi mikuru gusa nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro tubwire ese ubona kuba hari abibuka kujya gusura ababyeyi babo n'imiryango yabo mu gihe cy'iminsi mikuru gusa hari icyo byangiza ku mubano bafitanye duhamagara udusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi umunani karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe ushobora gukoresha iyi nimero kandi ukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri watsapu wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo insitagaramu fesibuku na twita wandika ejo yufu eko mu ijambo rimwe nubwo muri iyi minsi y'iterambere hari bamwe mu bana bibuka gusura ababyeyi babo ari mu gihe cy'iminsi mikuru gusa hari n'abandi bafite uburyo buhoraho bwo gusura ababyeyi babo ari nabyo bemeza ko bituma umubano wabo n'ababyeyi urushaho gukomera urugero ni Dieudonne Ndayisenga utuye mu karere ka Rwamagana ahazwi nko kwa Karangara uvuga ko yajyanye uburyo buhoraho bwo gusura ababyeyi be buri kwezi kandi bikaba bimufasha kubana neza n'ababyeyi be nubwo adatuye hafi yabo reka tumwumve turagaruka mu kanya
ubundi nabura buri rimwe mu kwezi ngomba kujyayo ni iki cyagushoboje kubyitwaramo utyo mu gihe hari benshi bavuga ko muri iki gihe kubona akanya ko gusura ababyeyi bigoye kubera ko abantu baba bashakisha ubuzima hirya no hino njyewe nturuka mu muryango w'abana batanu eh, abakora nk'ibyo nkora ndakeka ni njye njyenyine eh, abandi bo bashatse hafi aho ngaho barahaturiye navuga ko ari njyewe njyenyine uri kure y'umuryango agiye ku buryo bw'akazi eh, hari n'undi murumuna wanjye nawe kiri umujene ariko wenyine eh, ntago akunze kujyayo muri ibyo bihe we akunda kujyayo cyane cyane nk'iyo habayeho ibirori biduhuza cyangwa se nk'ibirori by'iminsi mikuru baca n'umugani mu kinyarwanda ngo utinda ngo ukumburwe ukibagirana ushobora wowe kumva ko kuzajya gusura ababyeyi bawe nyuma y'amezi ane cyangwa atanu ari byo byiza uzagenda bagufata nk'umwami bakwakira bagira gute ariko buriya ntago ari byo ubu nihombya kubera ko ababyeyi iyo ubasuye babona ko ubitayeho nabo hari ukuntu bagutekerezaho urumva ah, imibanire yawe nabo i- iba myiza hari ni- ush- ushobora no gusura na so ne- n- ugasanga afite nk'inka yabyaye akakubwira ati mwana wanjye inka yanjye yarabyaye akaba aguhaye n'inka ariko se ntuzajyayo nyuma y'umwaka ukazasura nyuma y'imyaka ibiri ibyo byose nta makuru uba ufite ariko guhorana n'ababyeyi hafi ye, ukaba wabasura nawe bikugira akamaro bikuza ubucuti ha- hagati yawe nabo inaha aho dutuye ni muri sisiteme y'umujyi turahaha uh, bisaba kurya mbega wahashye ariko nka- nk'aho ababyeyi banjye baturuka hepfo irubona uh, nk'iyo nagiyeyo ntago navayo ntazanye igitoki n'iyo hashize nk'iminsi nk'ingahe numva barampamagaye bati se hano ko hari wenda urugero twabaze nk'i- nk'ihene i- i- i- wabonaho ute ku nyama bakanyoherereza Ah, iyo hari nk'umuntu waba- wabasuye akabatura nk'ibintu runaka byatwarwa njya kubona nkabona baranzaniye mbega urabona harimo intera ku- a- a- a- kuva hano ujyayo ariko kubera kubana nabo rwose ibintu bingeraho u- uko- ukagira ngo ni nk'aho tubana i- rwose ngewe ibyo ngibyo nibyo mbona byiza byo kuba nasura ababyeyi wawu ndumva biryoshye turi kugana ku musozo w'ikiganiro kigufi twagiranaga ndagira ngo dusoze ugira inama urubyiruko cyangwa n'abandi batakibasha kwegera imiryango yabo bitwikirije iminsi y'iterambere turimo ikintu nagiraho inama urubyiruko n'abandi muri rusange babyawe bavutse ni uko ababyeyi si- si- sinzi ni- impamvu tuvuga ngo ngo ni ngombwa ahubwo nibo ba mbere mu buzima bwawe iyo bataba ba- ba- iyo batabaho nawe ntuburiho niyo mpamvu rero mu bintu byose utekereza nawe uba ugomba kubaha umwanya urubyiruko rugakunda ababyeyi barwo umubyeyi wawe aba yarakubyaye aba yarakureze akaguha buri kimwe cyose ayo mashuri baturihiriye ubwo bushobozi baduhaye ibi byose tuba dufite nibo tugomba kubaha umwanya tukabatekerezaho kandi tukanabasoreza neza ubuzima bwabo kuko bo bari gukura bavamo rero ugomba kubaba hafi ukamenya ati papa ageje imyaka mirongo inani igihe kirageze nanamwiyegereza ukabahora hafi ukamenya impumeko yabo nyine eh, icyo rero kugenda ukibagirana ukajya kure ababyeyi ukabasiga ah, ibyo ntabwo bidukwiriye yaba ari urubyiruko yaba n'undi muntu wese tugomba guha agaciro ababyeyi bacu batubyaye turagushimiye cyane tunakwifuriza gutangira cya cyerekezo makumyabiri makumyabiri neza kandi uzagisoze neza n'umuryango wawe mwishimye turabashimiye namwe kandi murakoze cyane
turamushimiye cyane ndayisenga diedone ku buhamya bwe amaze kudusangiza yagarutse ku kuba abasha gusura umuryango we byibura rimwe mu kwezi ndetse anavuga ko ari byiza gusura ababyeyi kenshi kuko bigaragaza ko bitayeho abantu benshi usanga baravuye mu miryango yabo aho bavukiye bakaza i kigali kugira ngo bashakishe imirimo babashe kwinjiza amafaranga bitewe n'iterambere ikoranabuhanga ryihuse ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu bajya i kigali usanga koko harateye imbere ndetse hagakorerwa imirimo itandukanye ni muri urwo rwego naganiriye na bamwe mu bakorera imirimo yabo itandukanye i kigali ku bijyanye no gusura ababyeyi babo ndetse n'imiryango yabo mu gihe cy'iminsi mikuru ese ni ukubera iki benshi bahitamo kubasura muri iyi minsi gusa reka tubumve
Eh, ubundi impamvu abantu bajya iwabo mu gihe cy'iminsi mikuru hari igihe biterwa n'uko wenda ari akamenyero baba bafite ari ibintu bakunze gukora wenda nkanjye menyereye ko mu gihe cy'iminsi mikuru ahantu hose naba ndi mba ngomba gutaha iyo minsi mikuru tukayishimanamo n'umuryango wanjye tukareba ibintu twagezeho tukabyishimira ndetse tukaba twanahiga indi mihigo mu mwaka utaha kugira ngo nabyo tuzabyishimire numva ko ngewe rero ari akamenyero bamwe babikora ku bw'akamenyero ari ibintu bakuze bakora mu miryango yabo nkanjye kuva kera mu rugo tu- turya noheli n'ubunane turi kumwe turi muri famiye twishimye turi kumwe n'abavandimwe noneho bonane yo dukunda noneho gusura ababyeyi bakuru umuryango munini wose ukaba uri kumwe harimo ababyeyi bakuru abatante aba- bose nyine mbese umuryango uri hamwe bikira ibyishimo bizamara umwaka wose kuba uzi ko hasagiwe n'umuryango iminsi mikuru mbese ni ikintu kidushimisha rero ntabwo nshobora gukora ikosa ryo kurya iminsi mikuru nk'iriya n'igenyine nta- ntabwo bishoboka ntabwo nakumva uburyohe bwabyo kereka ari kumwe n'umuryango ahanini mbona igituma abantu bakunze kujya gusura imiryango yabo mu minsi mikuru biterwa n'uko abantu akenshi baba baravuye mu miryango yabo baragiye ahantu hagiye hatandukanye bamwe ku mashuri abandi ku kazi ariko ahanini ba- baba bashaka gusoza iminsi mikuru bishimana n'imiryango yabo nkatwe turataha tukarya tukanywa tugasenga tugashima imana yuko yabanye natwe umwaka wose tugatangira undi mwaka mushya tumeze neza kandi twese turi hamwe tuzi yuko umwaka twawurangije neza ndetse tukaba twashyiraho n'imihigo izatuyobora mu mwaka ukurikiye ni ukubera ko aba ari bwo babonye igihe nk'ubu nkanjye mbona igihe muri iriya minsi mikuru kubera ko akazi nibwo baduha amakonji urumva baduha nk'icyumweru cyose rero nibwo mbona akanya ko kuva mu mujyi nkajya mu cyaro ngahura n'ababyeyi banjye kugira ngo tumarane iyo minsi
turabashimiye ku bitekerezo byabo batugejejeho aho bamwe bavuze bati biterwa n'uko i kigali baba bahugiye mu bikorwa bitandukanye birimo akazi amashuri ndetse n'ibindi abandi nabo bati benshi bajya gusura ababyeyi mu gihe cy'iminsi mikuru kuko baba barabifashe nk'umuco wo kwizihiza iminsi mikuru bari kumwe bose nk'umuryango nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro ese ubona kuba hari abibuka kujya gusura ababyeyi babo n'imiryango yabo mu gihe cy'iminsi mikuru hari icyo byangiza ku mubano bafitanye duhamagara udusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi kuri telefone igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi umunani karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe ushobora gukoresha iyi nimero kandi ukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri watsapu wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth echo mu ijambo rimwe nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo reka noneho twumve indirimbo yakozwe n'abahanzi batandukanye barimo bruce melody bagira bati karibu nyumbani tuyumve turagaruka mu kanya dukomeza n'ikiganiro ejo cy'uyu munsi kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo Umujyi ndawuzi kurusha abawuvukamo Gushugurika bitumye nkurambamo Uyu, uyu mujyi Uyu, ugendwa n'abawuzi Yeah. Singuhisha iwacu ni mu cyaro Ni ku ivuko ku ifishi y'umuryango Dore n'aha, n'aha jya uhita imuhira. N'aha, naje mu mujyi mvuye. Karibu kwetu, karibu nyumbani. Eh, karibu nyumbani. Nahakuhishe kuva zamani. Eh, kutoka zamani. Kata, kata, kata ugali, kata, kata, kata. Kata muziki, kata dada.
Ah, aha niho nkomoka aha niho ku ivuko Yeah, ku isambu ya data aho zamani nari gatiye umwuko Yeah, nitugira umuryango abana bazajya bahagana mu biruhuko bamenye umuryango bakine n'ababyara basangira umushyushyu Ah, kigali izina nararyubatse baranzi kugera no mu ganogo gusa mu bw'iwacu nakuriye nagizwa akadogo na rubyogo ni icyaro cyane aho umwana arira nyina ntiyumve papa gusa habura urugwiro simatuye ariko sinahahunze Karibu kwetu, karibu nyumbani. Eh, karibu nyumbani. Na hakuhisi kuva zamani. Eh, kutoka zamani. Kata, kata, kata ugali, kata, kata, kata, kata muziki, kata dada.
ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro nshimira na bagenzi banjye bamufashije gutegura iki kiganiro cyari gihagarariwe na roger nigena nawe mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma mwakoze kubana natwe ikiganiro ejo mugikurikira buri gihe mu masaha nk'aya nitwa niko gira neza mbifurije umwaka mushya muhire wa makumyabiri makumyabiri
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'ubururu inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeza ku isaa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma washyize hamwe ibiganiro ni Fatuwa Limas Karara twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe